murumva ijwi ry'amerika
turabasuhuje inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi hanyuma muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ukwezi kwa gatandatu muri studio muri kumwe na aloyizi bigirimana nanjye Etienne karekezi hano i washington turabasuhuje mwese kandi ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi
abashingamateka b'umugambo y'iprona n'abashingamateka ba sawanya fode bunyakurira kijyandadayi bafashe ingendo yo gusohoka muri ibi bikorwa murakotse nagira ngo mbeshuze nibwe inyuma ibyo abo basohotse baje gushikiriza umukuru wa sawanya fode bunyakuri yarabajijwe ariko ntabyashatse gukora abo ni abashingantahe juvenali gahungu w'umugambwe frodebu nyakuri n'umushingantahe pascal nyabenda uyoboye umugambwe cndd fdd baravuga ku ngingo ni icyemezo cy'inama nshingamateka yemeza abakomiseri bandi babiri bo mu murwa seni ushinzwe amatora mu burundi iyi nkuru turagarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu noneho ku bakomeje kutwumva tubutse ko iyi porogaramu twibanda cyane ku kibazo kiri mu burundi muri iyi minsi tubagezaho inkuru zikomeye zivugwa mu burundi tubibutse kandi abatwumva ko mudukurikira ku mirongo ya fm mirongo icyenda na kane ibice bitanu na mirongo icyenda na gatanu n'ibice aho mirongo icyenda na kane ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda ni ku murongo wa fm ijana na kane n'ibice bitatu mwatwandikira kandi mukoresheje imeri radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu noneho abatwumva rero tugiye mu burundi aloyizi bigirimana watubwira amakuru avugwa cyane ubu mu burundi mu burundi inkuru ya mbere tugira dutangure kubashikiriza ngo ni uko mu nama nshingamateka abafasoni anonsiyata niyo nkuru n'arisi nijya imbere baraye bemejwe n'abakenguzamateka mirongo itatu na batatu kuri mirongo itatu na batandatu bari bitabiriye igikorwa cyo gusubiriza abafasoni baheruka gutanga imihoho muri seni aho ni nyuma y'aho inama nshingamateka yari yabemeje ku majwi mirongo umunani na rimwe ku bashingamateka mirongo umunani bari bitabiriye icyo gikorwa na babiri bari batumye muri abo bari batumye harimwo umushingamateka claudine inankuki wo muri CNDD-FDD yaraye yitavye imana yaramaze igihe ari muri koma mugenzi wacu Diane Ninahazwe aratubwira ingene ico gikorwa cagenze
Anusiat niyo nkuru ego Alice Nijimbere ego ingingo rero hano mu nama nshingamateka turayemeje
ni inama nshingamateka y'u Burundi ihejeje kwemeza umufasoni niyo nkuru Anosiat nk'icegera curongoye umugutegura amatora ku rwego rw'igihugu seni yemejwe n'abashingamateka mirongo umunani n'umwe ku bashingamateka mirongo umunani bari bitabiriye ico gikorwa na babiri bari batumwe co kimwe na Alice Nijimbere yemejwe nka komiseri w'umugwi seni Nous voudrions exprimer notre profond désaccord avec cette démarche solitaire et unilatérale umushingamateka bonaventure gasutwa wo muri prona aha ariko amenyesha inama nshingamateka ko igikorwa cyo gusubiriza abafasoni babiri baheruka gutanga imihoho gitekubiri n'amategeko kuko ngo batigeze bagishwa inama juvenal gahungu wo muri frode w'inyakuri atamakenga se y'abaporona gusa muri iki gihe mu gihugu hari ingorane zikomeye za politiki twategerezwa gufatanya gutorera umuti nicyo gituma abashingamateka b'umugambo y'iprona n'abashingamateka ba sawanya fode bunyakurira kijyandadayi bafashe ingendo yo gusohoka muri ibi bikorwa murakotse
ngira ngo kumviriza neza kuko mu nama nshingamateka naho bwa mbere hagomba kuba demokarasi abatavuga rumwe barahahurira kandi bose bakaronka ijambo ngira ngo bashikirije ivyo bifuza gushikiriza mu mugambwe uri ku butegetsi bamirira kure ivyagirije vy'imigwi y'abashingamateka b'abaporona n'abashingamateka ba frode bunyakuri pascal nyabenda aramutswa umugambwe uri ku butegetsi cndd-fdd nagira ngo mbeshuze nibwe inyuma ibyo abo basohotse baje gushikiriza umukuru wa sawanya frode bunyakuri yarabajijwe ariko ntavyashatse gukora hanyuma kandi ikindi nacyo twavuga ubu muri kino gihe urabye n'ibihe turimo bya politiki hariho n'abarongoye imigambwe batakiboneka udashobora kumenya niyo bari niyo batumiwe mu manama atandukanye badaseruka ngo bagire icyo bashikirije ibyo bashikiriza gusa ari ku maradiyo bibereye hanze cyangwa bibereye ahandi ibyo rero iyo umuntu agomba gukiza igihugu iyo umuntu agomba ko igihugu kitagwa mu ngorane nibaza nk'abashinga amateka nka twebwe turi hano ko tutari kubyihanganira ni ukuvuga ko rero nk'uko babivuga ahari abagabo ntihabwa ibara ibikorwa vyo gusubiriza Space Carita ndironkeye na Illumine ndabahagamye baheruka gutanga imihoho mu mugwi wo gutegura amatora seni vyari vyatanguye hakiri kare mu gatondo vyagiye kurangira mu masaha 12 zo kumugoroba mugire umugoroba mwiza mwese na seanse revue Inyuma y'ivyo bikorwa inama nkenguza mateka yacikorana ihava yemeza niyo nkuru Anosiat umututsikazi ava mu mugambwe Iprona wemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yarasanzwe arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi umufasoni Alice nije imbere nawe bivuga ko yoba ari umututsikazi wo mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike avuka ibubanza akaba yarasanzwe ari umuhanuzi mu biro vy'indero vya commune Matongo y'intara ya Kayanza yahavuye yemezwa n'inama nkenguza amateka nka komisiyo komiseri mushasha w'umugwiseni ibujumbura diane ninahadzwe ku bw'ijwi rya amerika turacyari mu burundi aho ibujumbura tubaza tuva ku kibazo cy'amatora ndetse n'umurwi seni ubwayo aloyizi bigirimana muri seni tukiri muri seni umugwi seni warangije kwemeza abantu umunani bose bari basabye kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu bakwije ibyangombwa francois bizimana yahoze ari umushingamateka mu muryango w'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko yagiriza umugwiseni ko wahunyanze ibwirizwa rigenga amatora mu ngingo yaryo y'ijana na kabiri iyo ni inkuru twateguriwe na tabita mukamusoni itariki icyenda z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niwo wabaye umunsi wa nyuma wo gutangira ko amadosiye y'abitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatandatu niho umugwiseni wari ugizwe n'abantu batatu wamenyesha ko abantu bose bari basabye kwitoreza umukuru w'igihugu ko ari umunani bemerewe kwiyamamariza amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu mabanga y'umukuru w'igihugu francois bizimana yahoze ari umushingamateka mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu bigize akarere ka afurika y'ubuseruko abona ko ico gikorwa umugwiseni warayotangaje ata gaciro gifise kuko ngo habanje guhonyangwa ingingo y'ijana na kabiri y'ibwirizwa rigenga amatora mu gace kayo ka nyuma uwo mugwiseni wabikoze utubahirije ibwirizwa riringaniza amatora mu Burundi na cane cane mu ngingo yaryo y'ijana na kabiri ku gace ka nyuma kuko iyo ngingo iravuga neza yuko umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose kufise ikiringo c'iminsi ine ikurikirana kugira ngo wemeze canke ntiwemeze uwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu aha rero iyo minsi ine bahitezwa kuyiharura baravye igihe uwashaka kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu yashikaniye dosiye yiwe mu biro by'umugwi wigenga ujeje gutunganya amatora François Bizimana akavuga ko kugira ico gikorwa umugwi seni wakoze kigira agaciro ari uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'umugwi seni nabo bose begwa n'amatora boja hamwe bakumvikana uko bishobora kugenda ariko ngo umukuru w'igihugu aracafise ububasha bwo gusaba umugwi seni wo gusaba umugwi seni ugasubira kwiga ayo madosiye bushasha ngo nakare ico gikorwa cakozwe umugwiseni udakwiye kwigenekerezo rya cumi na kabiri ukwezi kwa gatandatu niho batangaje abo bemereye kugira ngo bazokwitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni ukuvuga babikoze harenze iminsi mirongo itatu amadosiye yarabashikiriye mu bisanzwe iyo ufashe ingingo ikiringo cyo gufatira ko iyo ngingo carenganye iyo ngingo ntacibimaze iba ari ingingo y'imvagusa icokoga ubu ni uko ayo makandidatire yosubira mu mugwi seni umukuru w'igihugu asubiye gusa gusaba yuko abagomba guhiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu yuko amadosiye yabo yosubira akigwa kandi akigwa n'umugwi ukwiye kandi uwo mugwi ugaca wubahiriza ya minsi ine isabwa bumugwiseniho babona ko ivyo bibazo ari vya politike umuvugizi w'umugwiseni Prosper Ntagwamiye tumubajije yatwishuye agira ati gihe umukuru w'igihugu aherutse gusohora itegeko rivuga ko abantu batatu mu bagize umugwiseni bashobora gukorana bagafata ingingo kandi itegeko ryo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ryavuga ko bane kuri batanu aribo bashobora gukorana francois bizimana amenyesha ko ari amanyanga bashatse kugira twebwe twumvise mbere bonyene bavyivugira bagira ngo bajya ba komiseri babiri ngo kugira mbere umukuru w'igihugu afata ingingo yo guhindura rya bwirizwa rigenga ingene umugwiseni ukora ngo nuko uh, inzego ziperereza ngo zari zamubwiye yuko hariho muri bo abagomba uh, gu- kudindiza ibikorwa vy'uwo mugwi urumva rero turashobora kwibaza yuko ngera ico kibazo bashobora kuba bari baragikoze ko hama bakabona yuko kumbure bajya abapfasoni babiri ngira ngo batari bemeye ko iyo kandidatire ya perezida Petero Nkurunziza ishobora kurengana bishobora kuba arico banabigiriye ariko mugabo barihenze hoho kandi uh, akangirenda kavuge n'abandi bavyumve nabo bateguye rijya bwirizwa bumve yuko bihenze mu bisanzwe naho inzego z'igihugu zaba zakuburiye zikakubwira ziti kanaka agire adindize ibikorwa ari mu mugwi kanaka icyo ukora ntuhindura itegeko rigenga uwo mugwi icyo ukora uhindura uwo muntu agomba kudindiza ibikorwa abantu umunani bose bari basabye kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije y'umukuru w'igihugu bose baraye bemerewe n'umugwiseni nayo abakenyezi babiri baheruka gutanga imihoho muri uwo mugwi ababasubirira baraye bemejwe n'inama nshingamateka i bujumbura tabita mukamusoni ijwi rya amerika
tuve gato i bujumbura tugane mu ntara tureba cyane mu ntara ya kirundo aloyizi mu ntara ya kirundo muri komine bugabira havugwa icuka kibi kiri hagati y'urwaruka rw'imbonerakure na bamwe mu bahurikiye mu yindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ivyo vyatewe n'imbonerakure zimaze iminsi zirarira ingoro y'umugambwe muri iyo komine kubw'ibihuha bivugwa ko hari aboba biteguye kuyitera mu gihe abandi bica bibatera ubwoba iyo nkuru twayiteguriwe na jean bosco ndarurinze
abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku mutegetsi muri komine bugabira bavuga ko byose byatanguye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ngo aho haboneka ku mugwa mukuru wa komine bugabira mu ruhehe urwaruka rw'imbonerakure rwinshi rwitwaje amahiri ngo ruca rutangura gukizura bamwe ngo bakoraniye ku isoko abandi kuri stade abandi ku ngoro y'umugambwe cndfd kuva ubwo rw'imbonerakure zo mu misozi itandukanye zitari munsi ya mirongo itanu ngo zaciye zitangura gukoranira bugorovye aho ku ngoro y'umugambwe ya cndfdd zikizura no mu bindi bibanza bumaze kwira ngo ari naco gituma ngo ari na- ngo ari naco gitera ubwoba aho mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi jean paul ah, jean paul hakizimana umuhanuzi wa musitanteri wa komine bugabira yatubwiye ko ubwinshi bw'imbonerakure bwibonekeje ku munsi wa gatandatu uheze bumvise igihuha cy'uko ngo hashobora gutanguzwa imyiyerekano ibugabira bigatanguzwa n'abantu bazoba bavuye i bujumbura icyo gihe rero ubwo bwinshi bw'imbonerakure ngo ntibwasubiye kuboneka gushika ubu ngo nta mbonerakure zikizura aho ku mugwa mukuru wa komine bugabira imvugo ni nk'iyo ku mukuru w'umugambwe cndfd nyabenda cipriano muri komine bugabira we avuga ko atambonerakure zikizura ariko akavuga yuko hariho imbonerakure zikeya ziri- zingana nka cumi zikurakuranwa buri munsi gucunga ingoro y'umugambwe cndfd kuko ngo igihuha cyariko kiravugwa cyari uko mu nyubako ziza guturirwa ingoro y'umugambwe cndfdd ngo izoba irimwo rero ngo bakaba baronse bafise amategeko ava mu mugambwe y'uko bategereza kwicungerera amatungo y'umugambwe icyo twavuga rero kuri ico cuka kitari cyiza kivugwa muri komine bugabira nuko nuno mu- no nuko eh, no muri iri joro ryaraye rikeye hariho abandi bigisha bagera kuri batatu bo muri zone imwe yitwa igoma eh, boba baraye bafashe ingingo yo guhungira mu rwanda nyuma y'aho icyo cuka kitamereye neza mu kirundo jean bosco ndarurinze ku bw'ijwi rya amerika
ni radiyo ijwi rya amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gashe tumaze kuvugana n'abashingantahe ku kibazo cy'u Burundi twagarutse cyane ku bijyanye n'ingaruka z'ibibazo by'umutekano n'imigaragambyo ku bukungu ku butunzi twaganiriye n'abashingantahe udase biza bishaka umushingantahe dismas nduwayo ndetse na bwana joseph ngarambe dutangira tubaza muri ikiganiro uko abona ingaruka zifite ikibazo ku baturage basanzwe
urakoze cyane bwana karekezi ikibazo warumbaje uti muri biriya bibazo biri mu burundi aho abaturage bafite impagarara ku buryo bwose bakaba bahunga bakaba ku mpamvu zinyuranye z'izo mpagarara akazi batagakora uko byakagombye bigira iyihe ngaruka izihe ngaruka ku bukungu ingaruka ziba nyinshi uhereye ku bayobozi b'igihugu b'inzego zose baba bakora mu rwego rw'ubukungu no mu zindi nzego uhereye ku barinda umutekano nabo burya bagifite aho bahuriye n'ubukungu kuko iyo barinda umutekano nyine bituma abaturage banyuranye bakora akazi kabo neza uko bikwiye bakagira umusaruro utunganye ibyo byose rero mu gihe hari intugarara hari kutamenya neza ejo h'igihugu ukuntu hazaba hameze ndetse bikikubitiramo n'ibintu nk'imyigaragambyo bigira ingaruka nini zikomeye ku bukungu bituma imiyoboro y'ubukungu nk'imihanda yo guhahirana idakora uko byakabaye iyo bari batwika amamodoka nka kuri iyo ubibona mu mujyi bituma ukiyifite ayibika cyangwa akavuga ati singiye guhana n'imodoka ngo nyijyane njye kuzana ibicuruzwa ibi n'ibi byonona ubuhahirane ku buryo bwose bikagira n'ingaruka ku bandi bose bakora akazi kanyuranye bityo rero umuvuduko w'ubukungu rwose ukagwa ku buryo bw'umugaragaro hari ibintu bihita byigaragaza ariko hari na byinshi bikomeye bigenda bigaragara uko amezi ahise mu gihe rero hari umwuka nk'uriya mu burundi umuntu yavuga ati hari ingorane zikomeye zizasubiza inyuma igihugu mu rwego rw'ubukungu kuri telefone kandi turi kumwe n'undi musi twatumiye nagira ngo dase mubanze mutwibwire noneho yego ndabaramukije nanjye mukomere cyane murakoze cyane kuba mwantumiye rero nitwa odase biza bishaka nkaba ndongoye ishyirahamwe ry'abadandaza twita sendika generale de commerçant mu gifaransa ikorera mu burundi ubwo rero ririmo abadandaza bose nka bose cyane cyane abadandaza nuvuga bato bato cyangwa batibikiye bo hagati abo nibo cyane cyane duserukira kandi nibo turi kumwe mu ishyirahamwe abo rero nibo bafise ibibazo bitari bikeyi mbere si abo bonyine inama n'amashyirahamwe yose n'ayo manini ariko ubundi uko niko nitwa kandi niko niyo murimo turangura ndabashimiye cyane bwana udase aho muri ni ikibazo natangiye mvuga ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko burya ibibazo by'ubukungu cyangwa se imibereho y'abantu hari igihe iyo abantu bareba politike mu bintu nk'ibi ngibi cyane ntabwo batekereza ku ngaruka ibikorwa ubu ngubu bishobora kugira ku mibereho yabo mu bihe biri imbere cyangwa se ingaruka byagira ku mibanire yabo mu gihe kiri imbere bwana joseph ngarambe mbagarutseho gatoya noneho ubwo turavuga cyane ku ngaruka bishobora gutera ku bukungu mwavuze mu ngingo zinyuranye mwavuze ku bibazo binyuranye nk'umuturage usanzwe iyo akurikira politiki nk'ubu ku muturage ikintu cya mbere gishobora ibi byamugiraho ingaruka mu mibereho ye ni nk'ayo mwatubwira ingaruka ni nyinshi burya ikintu cyo gusarura ikintu cyo gukora akazi gasanzwe ku muntu uwo ari we wese yaba n'umuturage wo mu rwego rwo hasi nyine wishakira ibimutunga mu murima we ingaruka nk'iyo wumva ati perezida bamuheje inyuma y'igihugu bamukoreye kudeta kabone nubwo agarutse haba habagize icyaba ati abajenero nk'aba ngaba bafunze babahambiriye abasirikare n'abapolisi bariho barahanganye n'abantu mu mihanda i bujumbura aho yaba ari hose tuvuge ari hirya rwose ari nko muri za ngozi aravuga ati hariya hantu umuntu ahagiye yahagwa mpagiye mu igitoki cyanjye ntabwo nasanga isoko ryaremye kuko hari n'ikibazo cy'amasoko arimo ni ukubaza nk'uwo odasi shuhuje ukuntu muri ibyo bihe byose muri aya mezi ntekereza amaze kuba abiri cyangwa hafi aho ahubwo ukuntu amasoko yaremye ukuntu kugemurira igisagara cya bujumbura ibintu biturutse hirya no hino ukuntu byitwaye ukuntu mu mihanda y'abantu baturuka hanze bagemurira uburundi bava muri za ku cyambu cya tanzania dar es salaam cyangwa ku cyambu cya mombasa ukuntu byagiye bigenda niba bitaragiye bibuzwa uburyo nk'uko nyine umuntu wese yabiteganya niwe ahubwo wagombye kuduha ayo makuru ariko ubundi hari intugunda nk'izo ngizo mu gisagara kinini nk'ariya cya bujumbura ibyo bintu bibapararize hari ibibazo byinshi cyane bityo ubuhahirane bityo ibindi byose ibikorwa by'ubukungu bikagwa bikagwa rwose ndetse ingaruka zigatangira kwigaragaza zimwe izindi mu mezi izindi mu myaka ndetse mugarutse ku ngingo ikomeye cyane kuri telefone yari yabanje kutunanira gato tugitangira ibyuma bya tekinike byateye ibibazo ariko tubonye indi mushyitsi twari twifuje ko yakwitabira porogaramu zacu ni muri visi perezidansi ya kabiri mu burundi mwabanza kwibwira abatwumva
nitwa disimasi nduwaye ni umukonseye wa biro ekonomike muri dezine visi perezidansi ndabasuhuje cyane mushinga nta disimasi nduwayo kandi ikaze muri porogaramu zacu telefoni zari zabanje kwanga nisegure kuba twumva muri uyu mwanya mwumvise ko twatangiye harimo utubazo ariko mutangiye ikiganiro bigezemo hagati y'umushinga ntahe nduwayo ariko se turebye iyi migaragambyo imaze iminsi ikorwa mu burundi cyane murwa mukuru bujumbura n'ikibazo cy'umutekano muke byateje ku mpande zinyuranye ku rwego rwa guverinoma n'ukuntu guverinoma yinjiza amafaranga mwatubwira mute ko ingaruka z'ikubitiro za mbere mumaze kubona ku rwego rwa leta ni izihe ku bukungu yewe nk'umuhanuzi mu biro by'ishyaka cya kabiri cy'umukuru w'igihugu hari ubusanzwe ruvugira yitwa merikero simbaruhice hanyuma umuntu ariko araraba nta biharuro mfise direkite maze avuga ati ibintu bigenda uko cyangwa byagenze uko mugabo umuntu ariko araraba onivo ariko araba ingene ibintu biri biragenda urabona ko ibintu bitera bisubira inyuma kuko hamaze kuba ino myigaragambyo imyiyerekano nk'iyi ku munsi ku munsi bimaze amezi kuva byakomeye cyane kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane birabandanya gushyirwa uno munsi ubona ko ata bintu byinjira ataki ari ibintu bisohoka gusa ni ukuvuga ko ubutunzi bw'igihugu butera busubira inyuma budatera bugenda imbere sinzi nk'uwabikurikiranye mu gihe hari hagize indwi ya mbere yonyine gusa urwego rugezwe ibintu by'ubutunzi rwa obr barashyikirije ibiharuro ku bindi ingene byagiye birasubira inyuma baravuze ko hamaze gutakara imiliyari zitari nke bivuye ku ndwi imwe gusa yari iheze hari iyo myiyerekano ubu rero biri ngaha bimaze iminsi myinshi byumvikana bimaze gutakara ku mamiliyoni arenga cumi n'angahe mu ndwi imwe ni ukuvuga mu mezi mu kwezi kwaraheze n'iyindi minsi irenga ko hejuru hafi amezi abiri murumva ko by'ukuri ubutunzi bukora asubira inyuma ata kintu kinjira mu Burundi yereka duhere kuri iyo ngingo muri Tanzania ngo kinjira mu Burundi nta kintu kiva ngo kinjira mu Burundi kugira ngo ishobore gusahiriza abanyagihugu yereka mbere kuri iyo ngingo muje murabiraba mu minsi iheze igihe imyerekano yatangura idolari ryari rigeze ku gihumbi n'amajana atandatu na mirongo hafi na mirongo hafi igihumbi n'amajana atatu na mirongo irindwi mugabo ubu aho bigeze byaraduze biragenda ku bihumbi bibiri idolari rigasha ku bihumbi bibiri ubu ryarasubiye riramanuka gatoya nk'iminsi nk'ibiri rirasubira riraduga biri ku bihumbi bibiri birenga reka duhe n'amagambo gato mushinga ntahe biza bishaka reka duhe n'amagambo gato tuganire umunota umwe cyangwa se umwe n'igice kuri buri muntu mushinga ntahe odase biza bishaka namwe iyi ngingo kugira ngo tuyigarukeho gatoya cyane cyane ku bijyanye n'abikorera utwabo cyane ko ari abikorera ari abaturage binjiza amakori menshi imisoro myinshi muri leta mu sanduku ya leta kugira ngo leta ibashe kubaho n'ariya mafaranga ariya mahera tuvuga leta yagombye gushyira mu baturage basubizamo abe yinjiye mwe ubu icyizere mufite ko abadandaje nk'uko tubivuga ubu ngubu abadandaje n'abaturage basanzwe bashobora kuba bakora akazi kabo icyizere mufite ni iki cyangwa se mwe umutekano wose bivuga ngo wabonetse uyu munsi umwe buhoro buhoro bizatwara akanya mwe icyo mwabasaba ubu ni ikihe ku bijyanye no kuzamura ubutunzi ubukungu bw'igihugu n'ubwo ikibazo cy'umutekano gikomeje
biragoye kwishyura kuri icyo kibazo kuko cyane cyane ubu ikibazo cy'umutekano kidatorewe inyishu gutorera inyishu ikibazo cy'ubutunzi cyo gukora cyo kuronka amafinansima cyo guteza imbere igihugu cyo kuriha amakoro kuguriza amakori ibyo byose urumva ko bidashoboka hatabayeho umutekano bwa mbere ariko aho urumva igikomeye ubu cyo uvuga cya mbere kiriho ni uko leta ubu munsi abatoza amakori cyane cyane ubu bariko baratoza amakori cyane cyane barondera abadandaza aho bari hariho ababa bugaye bataboneka hariho ababa bahunze hariho ababa buguruye mu kanya mugabo batadandaza neza urabyumva ugasanga nabo babafatira amategeko ngo ntibarise bakwiye kubona icyo nashaka gusaba abatoza amakori babanze babone situwasiyo abadandaza barimo iki gihe babone yuko gutanga amakori n'ayo baba bari baheranye bari bateguye kwishyura kuri batanze porogaramu yo kuyishyura ugasanga ntibashobora kuyikurikiza kuko batashoboye gukora murakoze ndabashimiye cyane umushinga ntahe odase biza bishaka mbagarutyo umushinga babagana joseph ngarambe birumvikana abarundi barahunga ari benshi ahubwo umutungo n'amahera bafite ubu barayashyira mu bintu byo guhunga bayakoresha hanze y'igihugu bayakoresha mu byo kugira ngo birwaneho umunsi ku wundi ariko ntacyo binjiza ingaruka ku rwego rw'akarere ku bijyanye n'ubutunzi n'ubukungu ni izihe mubona urakoze cyane bwana karekezi rwose ahubwo uvuze ibyo nari ngiye kuvuga ni uko nari nabuze ijambo ryo kubivuga nari nabirekeye mu gifaransa dimansiyo regionale nari no kuvuga ku burundi mugenzi wanjye disimansi amaze kwivuga ati gukunda uburundi gukunda uburundi koko odase mbabarira ukunda uburundi koko agomba kuba nka bya bindi wa mugani w'umwami salomoni n'abantu bari bafite n'abagore babiri bari bafite umwana umwe avuga ati n'uwanjye undi avuga ati n'uwanjye noneho umwami salomoni akavuga ati mu mugabane noneho noneho nyirawe bya nyakuri akavuga ati oya ati namujyana ahubwo aho kugira ngo umwana wanjye acibwemo kabiri uburundi n'ubumwe rero uburundi ntabwo ari ikintu cyo gucibwamo kabiri bityo impamvu izo arizo zose zishobora kuboneka mu byerekeye gusoma ariya mategeko uburundi ntibugomba gusenyuka ntibugomba gusenyuka bityo ugomba kwibwira ibyo agomba kwibwiriza agomba kubikora ku buryo uburundi budasenyuka gusa rero uburundi bunasenyutse ntabwo bwasenyuka bwonyine ikibazo cy'uburundi si ikibazo cy'uburundi gusa ni ikibazo cy'akarere uhereye ku rwanda rufite ibibazo bimeze nk'iby'uburundi u rwanda mu by'ukuri nubwo bivuga ngo hari iterambere ry'ubukungu ariko ni iterambere ry'ubukungu rishingiye ku musenyi hari ibibazo by'amoko biracyakomeye ibibazo bya demokarasi biracyakomeye ahubwo mu by'ukuri uretse ko bivuga ko ngo barundi bari batarateye imbere cyane mu byerekeye iby'ubukungu ariko bari bafite umusingi ukomeye cyane wa demokarasi urenze bikomeye w'u rwanda abarundi rero mu gutekereza ku burundi ntibatekereze no ku karere batekereze ko bari bamaze kuba ikintu umuntu yakwita icyitegererezo akarorero nabyo babitekereze bavuge tu burundi twari tumaze kugira kure n'ubu ngubu no muri aya mezi abiri bamaze bafite ibibazo ariko uburyo bwo kugira ngo babikemure nabwo buracyari imbere dukomeze kubasabira ku mana ku buryo bakomeza kugira uwo mwuka bakomeza kugira ibyo bitekerezo n'iyi deba dukoze muri aka kanya igaragaza ko abarundi bari bamaze gutera imbere bikomeye batekereza uburundi ntibucikamo kabiri ariko batekereza ko n'ubucikamo no kabiri bivuye kuri izo nyungu za politike z'abantu mu by'ukuri bagenda bagaragaza kudakunda icyo gihugu cyabo kandi bagomba kugikunda byagira n'ingaruka zikomeye ku rwanda guhera ku rwanda rufite ibibazo bikomeye cyane nubwo bwose bivuga ngo ubukungu n'iterambere ariko u rwanda rufite ibibazo bikomeye ariko n'akandi karere n'akandi karere nta kukwibagirwa naho nagira ngo ngane urakoze ndabashimiye mugana joseph ngarambe ni impuguke mu by'ubukungu tuvuganye ari mu bufaransa ndabashimiye bwana odase biza bishaka ari ayoboye sijeko ni sendika y'abacuruzi ndabashimiye umushinga nawe disimasi nduwayo ni umujyanama mu by'ubukungu muri visi perezidanse ya kabiri mu burundi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe aloyizi bigirimana nanjye etienne karekezi hano muri studio zacu mwese kandi mugire ibihe byiza